mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ikomeje ibiganiro byayo mu kirundi no mu kinyarwanda hano muri studio i washington dc muri kumwe na ngetsiyene karekezi ndabaramukije mwese aho muri ikaze kuri radiyo yanyu ijwi ry'amerika ejo tariki ya mbere ukwezi kwa gatanu ni umunsi wahariwe kuzirikana akazi n'umurimo ese umurimo ukubwiye iki aho uri mu rwanda no mu burundi ese ufite akazi ki ufite umurimo ki aho utuye abakozi bakoresha leta y'uburundi n'abarundi ku giti cyabo barajwe ishinga n'ikibazo cy'ubushomeri utwigo twinshi muri iyo ntumbero twaragizwe biciye mu migambi itanga akazi uyu ni perezida w'uburundi Pierre Nkurunziza yumvikanisha gahunda ya leta yo gukemura ikibazo cy'ubushomeri mu burundi ku munsi mu ku munsi bitegura kuzi- gu- guhimbaza umunsi w'akazi ejo ku wa ga- ku wa gatatu tariki ya mbere ukwezi kwa gatanu mu rwanda aho guverinoma yatangaje ko Calixte Sabimana uzwi ku izina rya Major Sankara kugira umwe mu twitwanya ubutegetsi yaba ari mu maboko y'abashinzwe umutekano abo bobo izo nkuru zombi rero n'izindi tubaziho mu kanya gato mu biganiro byacu ku ijwi ry'amerika mukume ku maradiyo yanyu mwese ndabararitse aho mutwumvira haba kuri radiyo kuri interinete no kuri telefone zanyu zigendanwa amakuru ku buryo burambuye reka duhere mu rwanda aho guverinoma itangaza ko uturere twose tw'igihugu ari nyabagendwa nyuma yo kwemeza ko majoro Kalixte sankara uvugira umwe mu mitwe irwanya ubutegetsi ari mu maboko y'inzego zishinzwe umutekano mu rwanda mugenzi wacu wasumuta kabo yakurikiye ikiganiro minisitiri w'ubuta- u- w'ububanyi n'amahanga w'u rwanda richard sezibera yagiranye n'abanyamakuru uyu munsi mu kanya kashize asumuta kabo yari kuri telefoni i kigali asumuta uratwumva neza
ndakumva neza etiyeni muri make cyane asumuta ibi minisitiri sezira bitangaje mu yahe magambo bitewe n'iki
minisitiri w'ububanyi n'amahanga yabitangaje ubwo yari mu kiganiro n'abanyamakuru avuga ko sankara ari mu maboko y'ubutabera gusa yirinze kuvuga igihe yafatiwe yavuze gusa ati amaze igihe kitari gito ari mu rwanda ati kandi n'abandi bakorana nawe nabo bazafatwa bagezwe mu rwanda ubwo rero urwego rw'ubugenzacyaha mu rwanda rwahise narwo rusohora itangazo ru- kuri twita bavuga bimwe mu birego sankara akurikiranyweho bavuga ko mu gihe gitoya bazaba bamugejeje imbere y'ubutabera ni amagambo minisitiri sezira yatangaje nyuma y'uko hashize icyumweru hafi hari ibihugu by'amahanga bitangaza ko mu turere tumwe na tumwe tw'u rwanda cyane cyane ahagana mu ishyamba rya nyungwe mu majyepfo ndetse no muri pariki y'ibirunga amajyaruguru haba hari ikibazo cy'umutekano ibi bihugu biraba abaturage babyo kutagenda cyane ahubwo ko babyi- ko bahirinda
yego ibyo nabyo minisitiri yabivuzeho aravuga ngo bikwirakwizwe n'ibinyamakuru bimwe na bimwe ndetse avuga bimwe byo muri uganda ko hari amakuru yagiye atangazwa ndetse ngo bakanakabya bavuga ko hari ibihugu byabujije ba mukerarugendo eh, gukandagira mu ishyamba rya nyungwe ndetse n'amwe n'amwe ku mipaka y'u rwanda ariko minisitiri sezibera avuga ko bakabya cyane ko igihugu gifite umutekano uhagije kandi ko ibyo bihugu by'amahanga bidashobora kumenya umutekano uri mu rwanda kurusha uko abanyarwanda ubwabo bazi uwo mutekano uko ungana avuga rero ko ari ibyo bihu- ibyo binyamakuru cyane cyane ibyo muri uganda yabivuze ko byo byagiye bikabiriza ayo makuru uravuga ko yasobanuye ko ibinyamakuru byo muri uganda byayobeje ibihugu by'amahanga kugira ngo bitangaze ko hari ikibazo cy'umutekano mu bice bimwe na bimwe by'u rwanda
yavuze ko ibyo binyamakuru byaheraga ku matangazo yasohowe n'ibyo bihugu noneho nabo bakirengerezaho ibyabo bakavuga ko ibyo bihugu byasabye abenegihugu babo kuva mu rwanda mu buryo bwihuse avuga ko nyine bagiye ba- habamo gukabya cyane ariko akemeza ko igihugu gitekanye ko ndetse n'ibyo bihugu bita- bitamenya umutekano w'u rwanda kurusha abenegihugu ubwabo none se hari icyo minisitiri sezibera yagarutse ku bijyanye n'umubano w'u rwanda n'ibyo bihugu uvuga harimo na uganda n'ibindi
ntabwo yavuze ku byerekeranye n'umubano ariko yavuze ko ibihugu bibanye neza ndetse akomeza ku byabafashije kuba sankara yarageze mu rwanda gusa ntabwo yigeze avuga amazina yabyo ariko yavuze ati ibihugu tubanye neza twagiranye n'ubufatanye kugira ngo sankara abe yarageze mu rwanda gusa yirinze kuvuga ibyo bihugu ibyo ari byo byabafashije ushobora kubyibuka neza se umutamisi yashize nibwo ijwi rya amerika ryavuganye n'umwe mu bayobozi b'imitwe cyangwa se b'amashyaka ya politiki majoro sankara yaba akomokamo cyangwa akwana nayo batangaza ko ari ahantu hatekanye ibyo minisitiri zibera bigarutseho
ibyo ntabwo yigeze abivugaho kuko birasa nkaho byahinduye isura ibyo byavugaga ko atekanye ndetse mu minsi yashize yanumvikanye ku maradiyo avuga ibyo bisa nk'ibyateye urujijo ariko minisitiri yavuze ati arahari ndetse rimbi iravuga iti mu gihe gito tuzamwerekana mu nkiko turagushimiye cyane tuzira ko n'iyo nkuru uzayikurikirana major rusanga yinjijwe mu rukiko turagushimiye cyane murakoze
tuve mu rwanda twerekeze mu burundi aho leta igiye kongera amafaranga y'iterambere risanzwe iha amakomini buri mwaka kugira ngo abashe kubonera akazi urubyiruko iyi gahunda nshya ya leta yatangajwe na perezida pierre nkurunziza ubwe umunsi umwe buracya abatuye isi bizihiza umunsi wahariwe kuzirikana umurimo iyi nkuru y'ijwi rya amerika turagezwaho na mugenzi wacu oriyani itanga ishaka hano i washington muri iryo jambo umukuru w'igihugu cy'u Burundi yagarutse ku bushomeri buri mu gihugu aho yatomoye ko buraje ishinga leta n'abanyagihugu petero nkurunziza yavuze bimwe mu byaranguwe n'ibibandanya kurangurwa mu ntumbero yo gutorera umuti iyo ngorane ihanze uburundi n'abarundi bakozi bakoresha leta y'uburundi n'abarundi ku giti cyabo barajwe ishinga n'ikibazo cy'ubushomeri utwigoro twinshi muri iyo ntumbero twaragizwe biciye mu migambi itanga akazi aha twavuga nko mu bushikiranganji bw'amasoko ntangangufu ubutare n'agataka ubw'uburimyi ubworozi n'ibidukikije ubw'ibikorwa bya leta mu mashyirahamwe yemererwa gukora n'ikigo kijejwe korohereza abanyamitahe gushinga amashyirahamwe n'ahandi leta y'u Burundi igiye kubandanya gufasha amakomine mu migambi yo kwiteza imbere nk'uko bigira buri mwaka umukuru w'igihugu cy'u Burundi yatangaje mu ijambo ryiwe ko amafaranga yahora aronswa amakomine agiye kongerezwa zoshishikara kusahiriza amakomine mu migambi izamura ubutunzi bwayo mu kongereza amahera agenewe amakomine ave ku miliyoni amajana atanu aje ku miliyoni amajana atanu na mirongo indwi ku mwaka nyamara rero turibukije ko ayo mahera turonsa amakomine adasubirira ibikorwa rusange turakeje kandi turakingurukiye amakomine batadebukiwe mu bikorwa rusange ntibabera akaruriro yandi makomine turashimishwa n'urugero rw'umwimbu w'ibifungurwa umwimbu w'ibiterwa njabukamazi na cyane cyane kawa tutibagiwe umwimbu mu gisata cy'ubutare n'agataka hamwe n'umwimbu mu gisata cyo gutororokanya amakori n'amatagisi turashimiye abashikiranganji b'abahetsi b'intara zitandukanye abashinga amateka n'abakinguza amateka tutibagiye n'abandi barundi b'imboneza barazwi ishinga no guteza imbere igihugu bahereye aho bataye urusogi mu gihe uburundi buca bwifudikanya n'amakungu mu guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe umukozi n'akazi hari abo umukuru w'igihugu cy'u Burundi ashimira n'abandi agayira turashimiye kandi inshabwenge z'abarundi mu bisata bitandukanye mu byiyumviro n'impanuro zubaka batanga hamwe no ku mutima wo kurwanira no guharanira inyungu n'iteka z'igihugu naho dushimishwa n'ibyaranguwe mu bisata nka byose bigize ubuzima bw'igihugu ntitwakwirengagiza kunegura ibikorwa bidatera iteka igihugu cyacu bikorwa n'abantu bari ku rushi bibandanya kwibonekeza hirya no hino nko mu bajejwe intwaro mu nzego z'umutekano kwivuna abansi mu bucamanza mu gisata c'amagara y'abantu mu gisata c'ubutunzi mu gisata kijejwe gutunganya ibisagara n'ibikorwa vya leta mu gisata c'indero haba mu barezi badohoka kwibanga canke ku baregwa bigenza nabi abakozi baceregwa abagimitsi abandi n'abandagaza amabanga y'akazi abakingira ikibaba ababangamira umutekano n'ubutunzi bw'igihugu abakozi ba leta biha ububasha badahabwa n'amategeko abahingura ibyonona amagara y'abantu abo mu mashyirahamwe ya leta basa n'abayagize ibyibare byabo n'abandi naho abo tudondaguye bari ku rushi ntitwo kwirengagiza ko ubuto bw'urutobo butarubuza kurura ntitwakwiye bagira kunegura n'abantu ku giti cyabo bakora itaroranye aha twavuga ababangamira ibidukikije abadandaza bamwe bikinga kumbezi n'abandi bashorera ibidandazwa hanze y'igihugu ariko ntibagarukane amahera y'agaciro abadandaza ibyataye agaciro harimo nk'imiti abajya ibiturire n'izindi ngeso z'ubujyajya abakozi b'imana bataye umurongo abacyoza igihugu cabibarutse n'ubundi bube gito butandukanye umunsi mukuru w'abakozi n'akazi mu burundi uzohimbazwa ku mirwa mikuru y'intara zose z'u Burundi nk'uko amakuru dukesha ubushikiranganji bw'intwari hagati mu gihugu abivuga urakoze oriyane kuri iyo nkuru tukivuga kandi ku bijyanye no kwitegura uwo munsi wahariwe kuzirikana umurimo ndetse n'umukozi ikibazo gikomeye cyane ni ukumenya niba uyu munsi mu by'ukuri ureba abantu bose ku buryo bumwe ishyirahamwe pariseme ryo mu burundi risanga ikibazo cy'ubushomeri cyane ku rubyiruko ari ikibazo cy'ingorabahizi ku burundi iyi nkuru irategwa n'ijwi ry'amerika turayigezwaho na mugenzi wacu eroge wirikaneza umukuru w'ishyirahamwe Parseme rihamagarira abarundi guhindura ingendo n'ivyiyumviro kugira ngo bagere ku iterambere rirama avuga ku bice bishika mirongo itanu na bitanu ku ijana vyo guharuka mu mitumba na mirongo ine na bitanu ku ijana mu bisagara bugarijwe n'ubushomeri Faustin Ndikumana nasanga ikibazo c'ubushomeri kidasiga inyuma urwaruka ruheza amashure yabishikirije mu kiganiro hamenyesha makuru kuri uyu wa kabiri mbere murazi yuko hari n'umugana wa tiro tabayano biro ngira n'abasenga cyane mu gishinde barazi ko no muri abavuga yuko ati udakoze nta kabya abarundi bari baravuze baravuze bati ushaka umubira birakuye turavuga tuti none igihanze uburundi uburiro cane muri ico gisata niki hariho ingorane nyamukuru zibiri ubwa mbere hoho ni uko uyu munsi mukuru ushitse ibintu bijanye n'agashomeri birengeje cane na cane cane mu gwaruka kuko ugwaruka nizo nguvu zo gukora nizo nguvu zo guteza imbere agashomeri karengeje cane urabye mu biharuro ukaraba amankete ariko gukorwa n'amashyirahamwe abiraba umaze kubona abahashira gushikara mirongo itanu na batanu ku ijana y'ugwaruka hagati mu gihugu batagira akazi mirongo ine na batanu ku ijana mu bisagara batagira akazi urabona yuko ari ibintu bibabaje cyane hari ikindi kiduhanzi cyitwa suzampu abantu bisa ko batari abashomeri ariko byitwa mugabo bari inokipe umwanya muremure na cyane cyane mu gisata cy'uburimyi n'ubworozi mu byigwa biba gusohoka dayisitibu todo suzampuwa irarenga mirongo ine na batanu ku ijana mu gihugu hagati na mirongo itatu ku ijana irenga mu gisagara umukuru wa pariseme yemeza kandi ko zimwe mu mvo nyamukuru zituma abantu bataronka akazi mu Burundi ari amacakubiri y'amoko ikumirwa rifatiye ku ntara n'imigambwe imigambwe uwo haje n'ibidusha kubabona mu miryango no aho turiko turasubira inyuma abantu tugiye kuza gutera imbere mubonana mu magroupe ma professionnel umwuga ukora nibwo bwoko bwawe nibwo nyimba uri magis nyimba uri avoka ubwoko bwawe n'ubwo avoka nibwo buzokubeshaho murasanga inyungu nimba muri abarovyi ubwoko bwawe n'umuryango wawe n'uw'abarovyi kubera niwe uriko urababeshaho woteza imbere gute wateza imbere gute kugira ubatungire n'abana icyo urekirirwa abantu ushobora kuba tubona ukibona mu miryango amoko imigambwe intara ibintu biri subjective aho nta kazi bashikira gatera imbere abantu bakiri inyuma gutyo dutegereza gushyira imbere riguma professionnel nta kuvuga ngo jewe ngo ndu ngo ndi umunyakarama canke ndi umuki ndi umubibe ndi umuhanza muri abarovyi muri abarimyi atagisivyo nico kibatunze niwe rero niwe muryango ugutunze n'uwo muri abarimu murahure ku bukuru muri abaforoma muri abapolisi muri abarovyi ugasanga mushobora no kutumvikana kubera ngo ngo bamwe ngo ari abarovyi b'afrode ngo abandi ari abarovyi ngo b'asendedv abandi abarovyi b'afnl wewe tuba twaratakaye ugasanga muri abarovyi mwese ntimugishobora kubona ingorane musangiye muri abarovyi mwiyumvamwo ukumbura ubwoko mwiyumvisemwo imigambwe murimo mwiyumvisemwo ibintazi no ibyo abandi barabirengera bwana ndikumana asaba leta gushyiraho politike yo gutanga akazi mu ntumbero yo kurandurana n'imizi ubushomeri mu rwaruka ruhejeje amashure anerekana bimwe mu vyorangurwa kugira ngo abakiri bato batize nabo nyene babone amahirwe yo kuronka akazi hariho ibikorwa byinshi aha mu burundi dukeneye kandi bifite akamaro urazi amabarabara akeneye gukorwa ukaduka ruguru urazi imyonga yogazurwa urazi ibiti vyoterwa urazi imikobeko ikwiye gucibwa uravye nkajya ahantu dusukira amadeshari dusanga hononekaye ajya hasatigeza gukogwa uravye izi nzuzi ziriko ziraseka ibiraro zigira bigenda bigira bibomoke urumva ivyo rero nivyo bita ibikorwa bif- bifitiye akamaro igihugu ivyo rurose uburyo ugiye kubikora uri kukiza igihugu kandi bisa bitanga akazi ku bantu benshi ba bandi rero barimye iminsi nk'amezi abiri atatu kiriya gihe barindiriye baca batonda n'ibipawaro hahari bakaronka ibyo bitatu bakaronka ibyo bitanu bakisubira mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi ibiharuro byatanzwe n'amashyirahamwe y'urwaruka byerekana ku bice mirongo itanu na bitanu ku ijana n'uduce tubiri by'urwaruka rwo mu mitumba atakazi rufise mu gihe aba mu bisagara bashomereye bashika ku bice mirongo itandatu na bitanu n'uduce tune ku ijana ayo matohoza nyene yerekana ko mu burundi abakiri bato aribo benshi cyane abafite imyaka y'imunsi ya mirongo ibiri n'itanu ni ibice mirongo itandatu na bitanu ku ijana n'abatakwiza mirongo itatu n'itanu ni mirongo irindwi na bitanu ku ijana muri uwo mwaka nyene perezida nkurunziza yari yatangaje ko hagiye gushingwa banki y'urwaruka yo guha ingurane abakiri bato bakeneye kurangura imigambi y'iterambere itandukanye ariko bagakena aho bakura uburyo iyo banki nubwo abandi bategetsi batari bake harimo icegera ca kabiri c'umukuru w'igihugu ajejwe ibibazo vy'ubutunzi joseph butore bashimangiye akatari k'akamaro n'ineza yayo n'ubu ntirashingwa
urakoze roje wirikaneza kuri iyo nkuru tugejejeho abatwumva rero dukomeze tubagezaho amakuru twabateguriye muri uyu mwanya perezida wa repubulika y'u rwanda ntiyemeranya n'urukiko rw'ikirenga rw'u rwanda ku cyemezo cyo kugumisha amategeko mpanabyaha ingingo irebana no gutuka cyangwa gusebya umukuru w'igihugu iki ni icyemezo urukiko rw'ikirenga rwafashe mu minsi mike ishize ishyirahamwe ry'abanyamakuru mu rwanda arg ryari ryatanze ibitekerezo igihe amategeko ahana ibyaha yarimo avugururwa mu mwaka ushize naho umunyamategeko metre mugisha richard niwe wari waregeye urukiko rw'ikirenga umwe mu bamwunganiye mu rukiko ni metre muyize nkundabarashi umunyamabanga nshingwabikorwa wa arg ni ishyirahamwe ry'abanyamakuru muganwa gonzaga na metre nkundabarashi bari abatumirwa bacu mu kiganiro muri isanga bajyanye na mugenzi wacu Thomas Kamirindi muri uyu mwanya Maitre Nkundabarashi aratangira asobanura ingingo y'itegeko irebana no gutuka no gusebya umukuru w'igihugu ni mu Rwanda iyi ngingo mu by'ukuri uko yanditse mu gitabo cy'itegeko rigenga ibyaha n'ibihano muri rusange iravuga iti umuntu wese utuka cyangwa usebya perezida wa repubulika aba akoze icyaha iyo abihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka itanu ariko kitarenze imyaka irindwi n'ihazabu y'amafaranga y'u rwanda arenze miliyoni arenze miliyoni eshanu ariko atarenze miliyoni zirindwi bivuze ko mu by'ukuri nubwo iki kibazo ah, turimo tukiganiraho mu buryo bwihariye ku banyamakuru ariko iyi ngingo ireba umuntu wese aba numva rero eh, eh, wenda icyo turi bwiteho cyane muri iki kiganiro ni ibijyanye n'abanyamakuru kubera ko ari rwo rwego byari birimo ariko iyi ngingo ireba umuntu wese utuka cyangwa usebya nyakubahwa perezida wa repubulika ubwo ngubwo ni ukuvuga uburyo bwose yaba akoresheje bwaba itangazamakuru bwaba n'ubundi buryo ubwo ari bwo bwose ni uburyo ubwo ari bwo bwose ku muntu uwo ari we wese ntabwo ari umwihariko ku banyamakuru gusa muganwa wowe uko ubyumva iki gitekerezo cy'ibiro by'umukuru w'igihugu n'uko yemera ibintu n'uko abibona Eh, ni igitekerezo cya politike ariko twebwe twishimiye nk'abakora umwuga w'itangazamakuru kubera ko n'ubundi kuva muri bibiri na karindwi na cumi na karindwi twandikira inteko eh, ryiga ku ku itegeko riteganya ibihano ibyaha n'ibihano twari twasabye n'ubundi ko iyi ngingo ivamo ariko n'uko ubwo ntabwo byashobotse icyo gihe kubera ko twari twumvaga nka nk'itangazamakuru by'umwihariko ah, akenshi dukunda kuvuga ku ku bayobozi cyangwa no ku baturage so eh, kubwo ku makosa eh, yo gusebanya eh, byo- eh, bi- bi- biroroshye cyane kuruta abandi bose kubera ko ubundi biba bisaba nyine ibintu byabereye mu ruhame kandi itangazamakuru rihora mu ruhame ariko kuba kuba yaratanze igitekerezo nyine cya cya politike eh, cy'umukuru w'igihugu ntabwo bivuze yuko iyo ngingo yahise ivaho ira- iracyari mu gitabo cy'amategeko ahana yego ariko akavuga ati Mm.
ndizera ko bizakomeza kuganirwaho none ubwo se mwari mwatangira ku- kubiganiraho tuvuge n'inteko ishinga amategeko nabo urumva ni nibwo bigisho- gisohoka ariko na mbere eh, na mbere yaho twebwe twari twatangaje yuko ni- nibwo twari twishimiye izindi ngingo eh, izo inteko yakuye mu gitabo cy'amategeko ana ari- ari zo urubanza moyizi yari arimo eh, urukiko rw'ikirenga rwari rwakuyemo ariko ntabwo twari twanatangaje yuko tuzakomeza guharanira yuko iyi ngingo yari isigaye nayo hagira uriya avugururwa Ye.
Ibyo biganiro ntabona ko umwanya nyawo Mhm.
ibiganiro tuzabyitabira kandi tuzatanga ibitekerezo nka- nk'abahagarariye abanyamakuru mwebwe mushobora kubitangiza ibiganiro eee Eh, ibiganiro twabitangiza n'ubundi tu- tuzaba dufitanye uburyo tuganiraho na- n'inzego za leta zitandukanye Aha.
ariko icy'ingenzi yuko akenshi biba bisaba yuko eh, n'abaturage baganirizwa kugira ngo kubera ko eh, biba itegeko ritowe cyangwa rihindwe ha- ha- abaturage babyumva bumva n'impamvu eh, igitekerezo runaka cyateje imbere aho kugira ngo abantu bicare ubwabo ari ba- batanu cyangwa bangahe bafata icyemezo biba byiza ko ibiganiro nyine byaba nk'uko ubu ngubu turimo gukora turimo gukora kugira ngo byumvikane na bose n'impamvu abantu basaba basaba eh, impinduka runaka mwiwe neza okay nitwa Theodore Mererane Masoro ni muri Kigali yego karere ka Gasabo Ah, ndabanza gushimira abatumirwa ku mwanya ku mwanya bageneye abakunzi b'ijwi rya Amerika Ah, njyewe ikintu nabanza kuba kubabaza ese urabona bea na ni ibaruwa iri- irimo cyane cyane yibanze ku buyobozi bwo hejuru ese haba hari ingamba ki ko tuzi ko abanyarwanda twese dukora muri demokarasi ko na wa muturage wo hasi azabasha kugira ubwisanzure mu kuba yatora iryo tegeko cyangwa se nabo bakaba bajya mu baturage bakababaza uko babyumva cyangwa se babona byahinduka ahari umenya iki kibazo cyawe nagiha metero nkunda barashi icyo ntekereza wenda yifuje kubaza ni ikijyanye n'ingamba zijyanye no kugira ngo abaturage babe batanga ibitekerezo ku itegeko kuko yavuze no kuritora nyamara abaturage ntabwo batora amategeko ndibeshya Eh, ntabwo batora amategeko Igihe, a- amategeko atorwa n'ababahagarariye mu nteko ishinga amategeko ye so bivuze yuko rero mu by'ukuri nta muturage n'umwe ukumiriwe kuba yatanga ibitekerezo bye kugira ngo bibe bya- yabigeza ku nteko ku bijyanye ni- n'ivugurwa ry'iri tegeko ariko kandi eh, ntekereza ko ikibazo cye mu by'ukuri ku bijyanye n'ingamba zihari z'uburyo ki abantu batanga ibitekerezo kuri iri tegeko byo ni imirimo ntekereza ihoraho ya komisiyo ishinzwe kuvugurura amategeko kuko iyo hari umushinga uwo ari wo wose bifuza ko ugiye kugezwa mu nteko bagira igihe cyo kuwuganiraho n'abaturage bireba hanyuma noneho bakabona gushyikiriza umushinga inteko ishinga amategeko biciye muri minisitiri mu yandi magambo u- yavuze nko kubi- kubikangurira abaturage cyangwa se kubiganiraho n'abaturage ubwo ni inteko ishinga amategeko iyo komisiyo yajya kuganira n'abaturage urebye eh, wenda reka ngaruke kuri ririya tangazo mwahereyeho iyo urebye eh, kiriya gika cya nyuma cy'iri tangazo ryatanzwe n'ibiro by'umukuru w'igihugu yavuze ko yizera yuko iki kibazo kizakomeza kuga iki kibazo cy'ingenzi kuko yakise an important matter yavuze yuko mu cyongereza niko kizakomeza byanditse kuganirwa.
koko Eh, mu cyongereza ariko byandika bivuze ko ibi biganiro mu by'ukuri ntabwo bihariwe urwego runaka yewe ntekereza ko n'iri shyirahamwe ry'abanyamakuru naryo rishobora kubitangira ndetse by'umwihariko niba eh, eh, umwara ndizera ntashidikanya yuko mwakurikiye ibyakurikiye iki cyemezo cy'urukiko ibinyamakuru byinshi mu by'ukuri byanditse inkuru zerekeranye n'iki cyemezo cy'urukiko Ne- i- i- nubwo ibiganiro wenda umuntu yabyumva ku buryo bw'uko abantu bashobora guhura bakungurana ibitekerezo ariko ntekereza ko n'izo nkuru zakozwe n'ibitangazamakuru bitandukanye byari muri urwo rwego rwo gusembura ibyo biganiro bishobora kubaho kugira ngo abantu babe bakumva n'icyo ubu bwisanzure bw'itangazamakuru buvuze nkaba ntekereza ko rero eh, yaba iri shyirahamwe ry'abanyamakuru ya- yaba komisiyo ishinzwe kuvugurura amategeko eh, ntekereza ko ari abantu basho- abo- izo nzego zombi zishobora gufata inisiyative ku buryo ibi biganiro byatangirwa hanyuma noneho hakazavamo mu by'ukuri umwanzuro ntekereza ko waba ubereye eh, sosiyete yacu mu rwego rwo guteza imbere ubwisanzure bw'itangazamakuru metero nkunda barashi hari utuntu nagira ngo usobanurire abumva ijwi rya amerika ubu ngubu ni kamwe ariko gakubiyemo utuntu tubiri yego wowe uri avoka na metero mugisha ni avoka ariko avoka yagiye kunganira undi avoka gute ibyo bintu ntabwo mugisha se yari kwiburanira icya kabiri ni ubwa mbere ahari numvise mwebwe mufata iya mbere mujya kurega itegeko mu rukiko rw'ikirenga ni ubwa mbere numvise i- abanyarwanda barega itegeko runaka Mm, mm.
utwo tuntu tubiri rwose mbabarira utu- utudusobanurireho okay Em, icya mbere wenda nashaka kugira ngo mvuge ni uko ah, avoka iyo afite urubanza rumureba ubwe nk'umuburanyi afite uburenganzira bwo kunganirwa n'undi avoka mugenzi we ni nayo mpamvu niba mwarakurikiye ibitangazamakuru cyangwa mwarabonye n'umu- no- no- no- n'uko byari bimeze mu rukiko Maitre Mugisha Richard ntabwo yari yambaye umwambaro w'abavoka yari yambaye nk'abaturage bose bis- bisanzwe yego muri uru rubanza rero yari umuburanyi nk'uko thomas kamirindi ashobora kugira urubanza akansaba kumwunganira mu rubanza yaba afite wowe ukagenda wambaye umwenda w'akazi yego niho itandukanirizo Ukuvuga ngo rigaragarira avoka iyo afite urubanza rumureba ubwe ari we ubwe urega cyangwa aregwa ntabwo yemererwa kwambara umwa- umwambaro w'akazi icyo gihe aba ari umuburanyi usanzwe akaba yakunganirwa na mugenzi we ibyo rero ni ibintu bisanzwe kuko ah, mu- mu- eh, ne- abavoka nabo ni abantu kandi bagira imanza uko byagenze rero ni uko eh, amaze kugira icyo gitekerezo cyo kubona ko nyuma yo gusoma ririya tegeko yabonye hari ibintu bimwe na bimwe yakagombye kuregera nki- a- a- a- agaragaza ko binyuranyije n'itegeko nshinga yabengejejeho nka mugenzi wanjye dukorana hanyuma dufata icyemezo cy'uko nzafatanya na mugenzi wanjye nanone metero florida akabasinga hanyuma noneho turegera urukiko tumwunganiye ubundi uburyo bubiri bubaho abavoka bashobora gukoramo ushobora guhagararira umuntu mu rukiko icyo gihe ni ukuvuga yuko uba uhari mu izina rye nta nubwo ari ngombwa ko yaba ahari ariko ushobora no kumwunganira kumwunganira rero bisaba yuko we aba ahari nawe akagira ibyo avuga ariko noneho ukaza kumwunganira mu buryo bw'amategeko Eh, ibyo ibyabaye rero ubu ngubu ni uko twamwunganiye kubera ko nawe yari afite ibitekerezo bye yashakaga gutanga no kugeza ku rukiko ikindi cya kabiri uravuze uti ni ubwa mbere eh, bibayeho ko abantu barega baregera urukiko rw'ikirenga basaba yuko ah, itegeko runaka rivanwaho ah, cyangwa se rikosorwa cyangwa rigakosorwa kubera ko rinyuranyije n'itegeko nshinga ubundi ntabwo ari ubwa mbere hari izindi manza zabayeho mbere ariko zabaga zifite icyo nakwita nka nature cyangwa se ubu- u- ubwoko butandukanye n'urunguru rwabaye aha natanga nk'urugero hari nk'ubwo umuntu runaka aba arimo kuburana mu nkiko zisanzwe zitandukanye hanyuma akaza kubona ko hari ingingo runaka atekereza ko inyuranyije n'itegeko nshinga icyo gihe ikiba ni uko urwo rubanza barimo kuburana ruhita ruhagarara uwo ni- niba nyir'ubwite yagaragaje yuko ashaka kubanza kuregera yuko igi- i- i- iyo ngingo y'itegeko ivanwaho noneho dosiye ikabanza ikajya mu rukiko rw'ikirenga bakabanza bagasuzuma niba koko iyo ngingo inyuranyije n'itegeko nshinga hanyuma ba- bamara gufata umwanzuro niba babyemeje cyangwa batabyemeje akaba aribwo rwa rubanza yari arimo wenda nko ku rukiko eh, nko mu rukiko rukuru rubasha gukomeza izo ni zo manza nyinshi zabayeho mu rukiko rw'ikirenga rw'u rwanda zasabaga kwemeza ko itegeko rinyuranye n'itegeko nshinga yego ariko kuri ubu kuri uru rubanza twatangiye bwari ubwa mbere koko nk'uko babivuze umuntu ahaguruka aricyo kimujyanye adasize urundi rubanza rushamikiyeho akajya gusaba yuko urukiko rwemeza ko ingingo z'itegeko zinyuranye n'itegeko nshinga ibi rero eh, ntekereza ko mu by'ukuri twe twabifashe nka- nka- nka- nk'intangiriro ariko tunagamije ko mu by'ukuri ha- hagaragara ko mu rwanda umuntu ashobora gutangiza urubanza nk'uru kandi rukaba rwa- rwagira rwafatwamo umwanzuro ubereye abantu benshi Mhm.
cyangwa se sosiyete nyarwanda yose ni nayo mpamvu mwumvise ko urubanza rutangira habanje kubanza kwibazwa ku bubasha n'inyungu zurega mugisha we ubwe- izurega ubundi iyo umuntu aburana urubanza agomba kuba afite ububasha n'inyungu cyangwa se icyo nakwita inyungu ziri dire we ubwe afitemo a- afite muri urwo rubanza ibyo rero ni nacyo cyahereweho gisuzumwa noneho urukiko rusobanura ko ububasha cyangwa se inyungu muri uru- mu- muri izi manza zijyanye n'itegeko nshinga rigomba rigomba kurebwa mu buryo bwagutse ahangaha rwashaka gusobanura ko eh, cyangwa se na- nababwira umwanzuro wagezweho hagezwe ku mwanzuro w'uko ku bibazo bijyanye n'itegeko nshinga hano mu rwanda byemewe ko buri munyarwanda ashobora kuregera urukiko rw'ikirenga akagaragaza ikintu icyo ari cyo cyose kinyuranyije n'itegeko nshinga iyi ni intambwe ikomeye cyane twagezeho muri uru rubanza ariko noneho banaza no kurenzaho ko noneho kuba avoka byo ari umwihariko ko bo ku- bitewe n'ubumenyi baba bafite cyangwa se umwuga bakora bemerewe kuba baregera urukiko rw'ikirenga bakarugaragariza ibyo batekereza ko binyuranyije n'itegeko nshinga kugira ngo bibashe gusuzumwa bikosorwe Eh, turabashimiye cyane rero kugira ibisobanuro duhaye ku bijyanye n'amategeko yasubiwemo cyangwa se yemejwe inshuti mwatwumvaga rero n'aha dusoreje ibiganiro byacu by'uyu mwanya ndabashimiye mwese mbasaba kandi mbararikira gukurikira andi makuru yacu n'inkuru zigezweho ku rubuga rwacu rwa interinete no kuri fesibuke yacu radiyo yacu kuri mikoro hano i Washington mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi mwese mukomeze kugira ibihe byiza